iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka na frederike nkurikije mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi ubu urasanga abarimu barongeka kwigisha ku birometero cumi na bibiri cumi na bitatu cumi na bitanu ingaruka yabyo nayo ni mbi cyane kuko urabona ngo nk'ubu by'imvura birashobora gushika yuko uh, iminsi bataja kwigisha iba myinshi mwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane asigara yaba ahembwa ibihumbi mirongo ine urumva umuntu umukozi wa leta we ari hejuru y'ibihumbi magana ane
uwa mbere yari joseph ndayisaba uwa kabiri yari beatrice mukeshimana bose n'abigisha bempi bariko bavuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha aho hari mu burundi no mu rwanda
igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika cemeje amakuru avuga ko abasirikare batatu b'abanyamerika biciwe mu gihugu ca niger umukuru w'igipolisi mu gisagara ca los angeles mu ca las vegas murambabarira avuga ko umugabo aherutse kugandagura inganda ashobora kuba yakoranye n'abandi perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump avuga ko sekreteri wa departema ya leta ya amerika rex tillerson atigeze yifuza gutanga imihoho
ayo makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyabashikiriza mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije urakoze oriana dutangwe ku nkuru ivuga ko igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika catangaje ko abasirikare batatu ba amerika biciwe bishwe abandi babiri nabo bagakomereka ejo ku munsi wa gatatu igihe bariko baragenduza umutekano bafatanije n'abasirikare b'igihugu ca niger mu manuko bushira urengero bw'igihugu ca niger itangazo ryasohowe n'ibiro vya gisirikare ca amerika bifise icicaro mu ntara ya afurika rivuga ko hari n'uwundi musirikare aturuka mu gihugu gifasha mu gikorwa co gucungera umutekano yishwe gushika ubu abantu bakoze ico gitero kuri abo basirikare bariko baracungira umutekano ntibaramenyekana ibiro vya gisirikare ca amerika mu ntara afurika africom bivuga ko ico gitero cabereye ku birometero amajana abiri mu buraruko bw'umurwa mukuru niame hafi y'urubibe igihugu ca niger gisangiye n'igihugu ca mali leta ya amerika yaragumije igitigiri gitoyi c'abasirikare bayo mu gihugu ca niger kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abo basirikare bafasha mu gikorwa co kurwanya imirwi ibiri y'intagondwa z'abagwanyi umwe ucumbitse mu gihugu ca nigeria mu gice co mu buseruko boko haram hamwe n'uwundi murwi al qaida ucumbitse mu gihugu ca algeria muri iki gihe abajejwe itohoza bariko baragerageza kumenya imvubu zatumye haba bwicanyi bw'akataraboneka kuva leta z'ubumwe za amerika zibayeho perezida donald trump yaragendeye igisagara ca las vegas ejo ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhoza imiryango y'ababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa co gutabara mu ijambo trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe melania trump yarashimagije abakozi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa hamwe n'abaganga hamwe n'abaforoma bose banyarukiye gutabara inyuma y'aho ubwo bwicanyi bubereye ku munsi wa mungu uyu munsi ku wa kane umukuru w'igipolisi co mu gisara ca las vegas sheriff joe lambardo yavuze ko bihambaye kuvugisha umuntu wese yarazinanye n'umugabo stephen paddock yakoze iryo bara ryo kwica abantu mirongo itanu n'icenda kugira bimenyekane niba uyu mugabo yawuteguriye hamwe n'abandi bantu ku munsi wa mungu paddock yararashe mu bantu isinzi bari mu gitaramo c'umuziki imbere y'ihoteli mandalay bay iri mu gisagara ca las vegas maze yicamwo abantu mirongo itanu n'icenda yongera akomeretsa abarenga amajana atanu tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika perezida donald trump arabandanya kwiyamiriza amakuru yatangajwe avuga ko sekretari wa departema ya leta amerika rex tillerson yashatse gutanga imihoho yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icuka kibi hagati yawe na tillerson ari amakuru y'ibinyoma Trump yanditse ku kibanza Twitter yanditse ku kibanza Twitter candikirwa ko amakuru uyu munsi kuwa kane anebagura inkuru yavuzwe kuri televiziyo yo muri Amerika NBC ivuga ko Tillerson yahatswe gutanga imihoho mu ntango y'umwaka inyuma y'amezi atari make yaraheze hari icuka kibi hagati yawe na Perezida Trump kandi nawe nyene yumva atagishaka kurangura amabanga ajejwe ayo makuru yavuga ko ikintu catumye adatanga imihoho cabaye twigoro twakozwe na Vice President Mike Pence yamuhanuye kudatanga imihoho amakuru yatangajwe na televiziyo NBC yavuga kandi ko Tillerson yise Perezida Trump ikijojo gikomeye igihe c'inama yarimwo abandi bategetsi bakomeye bo mu shikanje ujejwe kwivuna abansi Pentagon mu kwezi kwindwi igihe ku munsi wa gatatu amenyesha amakuru babaza umushikana Tillerson niba yarigeze yita Perezida Trump ikijojo gikomeye Tillerson ntiyabihakanye yamara yavuze ko atamwanya afise wo kuvuga ibintu biri hasi nk'ivyo ahubwo acavuga amajambo meza yo gushimagiza Trump hamwe n'imigambi yiwe yerekeye imigenderanire n'amakungu umwiyahuzi turikije ko kibombe hari mu bantu benshi ku musigiti uri mu bumanuko bushira urengero bw'intara ya Baluchistan maze yica abantu bashika mirongo ibiri yongera akomeretsa abandi barenga mirongo itatu benshi mu baguye muri ico gitero bari mu murwi w'abashite bari kurushi bariko batamba imbyino z'imico kama nk'uko bitangazwa n'abantu bavyiboneye abaganga bo muri district ya kuri yitwa Jal Maxi yabereyemwo ubwo bwicaminyi bavuga ko bamaze kwakira abantu benshi bakomerekeye mu icyo gitero cya bombe umuvugizi w'iyo ntara anwar ul hak kakar yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko uyu mwiyahuzi yashaka kwinjira muri uyu musigiti ariko acatishwa n'abapolisi ngo ari naco gituma yaciye yiturikiriza ko ico kibombe ico kibombe caturikijwe ku birometero amajana ane vyo mu rwa mukuru keta w'iyo ntara ya baluchistan gushika ubu abantu bateye ico gitero ntibaramenyekana mu gihugu cya Espagne naho sentare yo mu ico gihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yasohoye itegeko ribuza inama idasanzwe y'abashingamateka mu ntara Catalonia yari itekanijwe mu ndwi iza abatetsi yo muri iyo ntara bari bafite umugambi wo gutunganya amatora afise intumbero yo kwiyonkora ku gihugu cya Espagne umuvugizi w'iyo sentare yavuze ko abacamanza bo muri sentare igihugu cya Espagne ijejwe ibwirizwa shingiro batanze amategeko hagarika iyo nama yari itekanijwe ku munsi wa mbere ngo mu kurindira ko sentare ijejwe hejejwe ibwirizwa shingiro yihweza urubanza ruhakana uyu mugambi rwungurujwe umushikiranji wa mbere w'igihugu ca Espagne Mariano Rajoy nawe nyene yateye akamo abategetsi b'intara ya Catalonia kabasaba guhagarika umugambi wo kwiyonkora kuko ushobora kuvamwo amabi menshi
mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm 94 n'ibice icenda no kuri 95 n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm 104 n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukatwandikira kuri email aderesi yacu ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter naho nyine niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru y'u rwanda kuri uyu wa kane ntiyaburanishije urubanza rwari rwarurungurujwe gwerekeye ifungwa cyangwa irekugwa ry'abanyamugambwe wa fdu inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ukaba kandi utemewe gukorera mu rwanda ivyo vyaha bagirizwa vyerekeye ugushaka gushira hamwe umugwi wo kurwanya iyo leta ntibavyemera inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa abaregwa bose uko ari umunani bagaragaye imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa bose bigaragara ko bogosha imisatsi uretse leonere gasenga yiri umubitsi w'ishyaka fdi inkingi ritemerewe gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda wari ufite agasatsi gake ku mutwe imbere y'umucamanza benshi bari bafite by'iburura impapuro bigaragara ko hari ibyanditseho ndetse n'amakaramu masura bagaragaza ko bakomeye aha mu cyumba cy'urukiko ku ntebe y'inyuma ukinjira habonekaga umurundo w'amapingu wabohesha abarwanashyaka ba fda inkingi n'abandi bagororwa bari muri icyo cyumba ayo mapingo abashinzwe umutekano bari bayaziritse ku kuguru kw'intebe yo mu rukiko abari gukora umunani umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa cyenda nibwo yafashe umwanzuro ko baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu nyuma yo gusesengura ibirego bakurikiranyweho agasanga hari impamvu zikomeye nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha zo kuba bafunzwe by'agateganyo ubushinjacyaha bw'u rwanda burarega barwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemerewe gukorera mu rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo fdr ibarizwa mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame n'ibyaha baregwa barimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi na bwana fabien twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ku rwego rw'igihugu bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki mbere yo gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise amenyesha impande zombi ko nubwo zitabye atabona imyanzuro y'ubujurire ku banyururu ba fda inkingi metre gatera gashabana umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa yabwiye umucamanza ko batabonye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro y'ubujurire mu rukiko rukuru avuga ko babonye icyemezo gifunga abaregwa batinze metere gashabana yasabye ko umucamanza yabagenera undi munsi bakabanza bagategura imyanzuro y'ubujurire bitonze bakazabona kuburana ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana bonavantire rubegwa bwabwiye umucamanza ko abaregwa baburanye hakiri kare ku munsi umucamanza wa mbere yanzuye ko bafungwa by'agateganyo kandi ko bari bunganiwe bwavuze ko icyemezo kibafunga cyabonetse hakiri kare kandi ko batari bwinjire muri gereza batagifite bwana rube guhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko abaregwa bari bafite inshingano zo gukurikirana ubujurire bwabo avuga ko ababunganira nabo bababwiye gutanga imyanzuro y'ubujurire bakabyanga uyu mushinjacyaha yabwiye urukiko ko ibisabwa n'ubwunganizi mu kugena undi munsi w'iburanisha nta shingiro bifite yasabye umucamanza ko n'igihe yaramuka atanze ikindi gihe cy'iburanisha mu rwego rwo kudakandamiza abaregwa yagombye kwihanangiriza ababunganira mu mategeko ntibazasubira ukundi metre antoinette mukamusoni nawe wunganira abaregwa yabwiye umucamanza ko abaregwa aribo bafunzwe kandi ko aribo bababaye kurusha ubushinjacyaha yavuze ko atiyumvisha impamvu ubushinjacyaha bufite ikibazo ku busabe bwabo yavuze ko nta kowe na mugenzi we metre gatera gashabana batagize mu kugira icyo bakora kuri iyi dosiye ariko ngo kubera ko hari iminsi abo bunganira bari bakiri mu maboko y'igipolisi ntibyabashobokeye nawe asaba ko umucamanza yagena indi tariki y'urubanza abaregwa nka bwana papiyasi ndayishimye utunganiwe babwiye umucamanza ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo bamenyeshejwe amakuru ko bagomba kwitaba urukiko bakaburana ubujurire bwabo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo atiriwe azuyaza umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yanzuye avuga ko we n'inteko ahagarariye batabona icyo baburanisha kuri uru rubanza igihe hatagaragara imyanzuro y'ubujurire ishimangira impamvu abaregwa bajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abarwanashyaka ba fda inkingi bayobowe na bwana boniface twagira Habyarimana visi perezida wa mbere w'iri shyaka ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda nakwibutsa gusa ko ishyaka FD inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ubwo umukuru waryo madamu Muhoza Victoire Ingabire yari akubutse imahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine wa bibiri na cumi inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze zimuhanisha imyaka cumi n'itanu y'igifungo aba baburana barimo visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi bwana boniface twagira imana mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu rwanda ibi byaha baregwa metre gatera gashabana ubunganira mu mategeko avuga ko byari mu byo perezida w'iri shyaka madame victoire ingabire kwikubitira ubushinjacyaha bwamuregaga umucamanza aza kubimugiraho umwere niba ntagihindutse umucamanza mu rukiko rukuru azaburanisha ubujurire bw'aba barwanashyaka ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya cumi n'ebyiri z'uku kwezi kwa cumi aha kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya kuva mu mwaka w'ishuri utanguye mu ntango z'ukwezi kw'icyenda guheze hari abigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko ahanini harimwo iyo kwimugwa kwimura abigisha iri iryo yimura rikaba ryaravuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi ari nayo mpamvu twashimye kugira icyo tuyivuze ko diane ndonse ari bujumbura abiducire ku mayange
aha ni ku biro by'ubushikiranganji bw'indero biri mu gisagara cya bujumbura aho abigisha batari bake bazindukiye hari abicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba n'abandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashuri bahorako bagatwagwa ku yandi aba bigisha ntibashimye kugira icyo bavuze kuri mikoro kuri izi ngorane zabo bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemwo kuko ata buryo bwo kwiyunguruza buhashika ku kubura amabarabara hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise ku bw'imyaka myinshi ibintu vyunyurwa n'uko hashobora kuba hari ukutumvirizwa kuri izi ngorane zabo ibyo bituma hari abatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganji uyu ni uwayaze n'ijwi rya amerika avuga uko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura ndabiruka ukuguru kwanjye ngene kumeze ngo ya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tuce tukwandika mu barinabuta ni kuvuga ni nk'ubumuga ugendana ni ubumuga muri iyo mitumba ndugamwo iyo nduze cyane guca kwanka bikanka ko ngenda ubundi hashabuka nagenda dinacererwa ariko mugabo kubera aguma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kazi ndagaheba kandi nabona ndabishoboye none mwarashikirije izo ngorane ntamara kubona yuko batubari yuko atayungururije ku kabanka ko umushikiranganji w'indero janviere ndirahisha yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriwe ko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi byongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ibyo babaza bobicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo uko biri kose umushingamateka ndikumana pierre celestin arongoye umugwi w'abashingamateka bari mu runani amizero y'abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakwiye kumvirizwa hobaho kumviriza abantu uko biri kose ntibovuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri bina biriya iyo bakwishyura heza ugasubiramo ukavuga uti yamara ngaha byagenze uku n'uku n'uku hariho ikintu mutamenye hariho iyi iyindi parametre canke iyindi done usanga ibikenewe ko umuntu ashobora kumenyesha umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba avuga ko abigisha bimuriwe kure y'imiryango yabo bishobora kugira ingaruka ku gikorwa bakora atanga akarorero ko gukora amasaha adakwiye bigashobora gutuma adaheza gutanga ivyigwa ku kiringo gitegekanijwe ubu urasanga abarimu barongeka kwigisha ku birometero cumi na bibiri cumi na bitatu cumi na bitanu tukaba tubahitana kuibarabara iyo tuduze akakubwira ngo nca kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni ibirometero cumi na bingahe ivyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cane gukura abana nko mu bihe vy'imvura birashobora gushika yuko uh, imisi bataja kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronse umuntu abunguruza canke kubera bagize izindi ngorane urumva uharuye ivyo vyose imisi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari vyinshi cane biteranije uyu muhinga arashima ko iryo yimura rifise intumbero nziza yo gushikana abigisha ku mashure abakenye ariko agasaba ko hogigwa ko hubakwa uburaro ku mashure kugira ngo umwigisha aharungitswe ashobore koroherwa kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusa hubaka ibirasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere ni ciza bashobora gutaha mugabo bagize bati ejo turashobora kugira ingorane dufise akazi kenshi bagashobora kurara aho naho nyene birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yoba mike ico naco nyene ngira ngo leta yoraba ingene igishira mu ngiro ahantu hose hubatswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha hambavu y'izi ngorane zijyanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujyanye n'abahora ku mashuri y'akarorero kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashuri ahariwe ay'akarorero uno mwaka hari abigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera reka n'abazigisha kuri aya mashuri y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashuri bavuga ko batazoshobora gushikako aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashuri bazigisha ko ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse duve mu burundi dukubitire mu rwanda u rwanda rwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwarimu uyu munsi ubaye abarimu bo mu rwanda bagisaba leta ko imishahara yabo yungana n'iy'abandi bakozi ba leta ntibabandanye kuba mu bukene umwarimu mukeshimana beatrice avuga ko amaze imyaka mirongo ine akorera akazi k'ubwarimu ariko ko umushahara ageze ko ubu urutwa inshuro cumi z'umushahara w'umukozi wa leta agitangura akazi ni nkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi umunsi mpuzamahanga wa mwarimu ijwi rya amerika ryavuganye n'umwarimukazi umaze imyaka mirongo ine mu kazi uyu mwarimukazi utashatse kuvuga izina rye muri iyi nkuru twamuhaye izina rya mukeshimana beatrice mukeshimana avugana n'ijwi rya amerika yavuze ko akazi kabo k'abarimu katagihabwa agaciro muri ibi bihe biratubabaza kubona muri iki gihe iyo ubajije umwana mwifuza kuzaba iki kera bajyaga bavuga ngo nzaba mwarimu ngo nzaba muganga nzaba iki n'iki ariko ubu ngubu nta mwana ukifuza uvuga ngo ndashaka kuzaba mwarimu wowe umwana wawe agiye nko muri univerisite gufata amashami nawe wamwigisha wamubwira ngo nzabe mwarimu yewe ntabwo singiye kukubeshya ntabyo namubwira kubera ko guhora asigara inyuma uko nasigaye inyuma ntabwo byanshimisha mba nshaka ngo nawe atere imbere uyu mwarimukazi umaze imyaka mirongo ine mu mwuga w'uburezi yasobanuye impamvu abakiri bato batagikunda kwinjira mu mwuga wo kurera ahanini azishingira ku bukene buba mu bakora uyu mwuga yaduhaye ishusho y'uko yagiye azamuka mu mushahara uwabyumva yagira ngo si ukuri ariko mukeshimana yemeza ko ari umwe mu barimu bahembwa amafaranga atubutse kubera ko amaze imyaka myinshi mu kazi utangiye akazi muri mirongo irindwi na karindwi ka mwarimu duhembwa ibihumbi cumi na bitatu ariko icyo gihe amafaranga yari afite agaciro buryo watahaga iyo wajyaga guhembwa watahaga uhashya ibintu byose ukenera mu rugo urebye twanganyaga umushahara n'abandi bakozi ba leta ubu rero turarutana mu mishahara biragaragara umaze kugera kuri mirongo cyenda na bitandatu mwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane asigara ahembwa ibihumbi mirongo ine ayo ni umushahara w'ibanze urumva umuntu umukozi wa leta we ari hejuru y'ibihumbi magana ane iyi mibereho ya mwarimu itagize aho ihurira n'iy'abandi bakozi ba leta kandi bahahira ku isoko rimwe mukeshimana yemeza ko ishoborwa n'uwagize ibanga ryo kumenya kwiyima mugenzi we niba arya umugati wa buri munsi mwarimu ntazabishobora kuko narya umugati wa buri munsi ntabwo wa mushahara we uzavamo umugati wa buri munsi niba mugenzi we abasha gufata ifunguro rya mu gitondo n'irya saa sita n'irya nimugoroba mwarimu nashaka kujya kubifata ntibizamushobokera ubusa ryo mwiyima nk'ibyo ngibyo muri rusange ubona mwarimu arya irya saa sita wenda na nijoro cyangwa se agafata irya mu gitondo akenshi dufata irya mu gitondo ku babishoboye na nijoro wenda ubishoboye waraza ibyo kurya ukabishyushya mu gitondo ukarya kugira ngo ubone ingufu ubashe kujya ku kazi ukorera abana ku munsi mpuzamahanga wa mwarimu abarimu bongeye gusaba ko imishahara yabo y'ifatizo yahuza n'iy'abandi bakozi ba leta uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu washyizweho n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburezi unesco mu magambo ahinnye itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kandi wizihizwa buri mwaka kuri iyi tariki mu bihugu byose biri mu muryango wa unesco asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane yasumta kaboyi tugaruke mu burundi imiryango mirongo ibiri n'umwe yo ku mutumba gasenyi komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ibandanye gusaba imizibukiro ni nyuma y'aho ni nyuma y'aho bakuriwe murantunga muri icyo kibanza kiriko cyubakwamo ikirimba cy'umukuru w'igihugu ari uko amazu yabo arinze gusambugwa ni nkuriya mugenzi wacu evariste nziko banyanka inyuma y'amezi hafi atandatu iyo miryango irenga mirongo ibiri yirukanywe aho mu gasenyi inzu za kijambere y'abamwo zigasamburwa iyo miryango ivuga ko iri mu kangaratete uno mukenyezi yigana ukuntu we nabo bahora babana aho mu gasenyi ka mutimbuzi babayeho muri kino gihe ubu twarashwiragiye nyine turangara ubwo haye indaro uno munsi haheze indwara kwirukana dufashwe nabi cyane kandi twari mu mazu yacu ataco tuzira twe mu bisanzwe twaguye mu gahundwe tubonye ibidushikiye ariko n'ubu tukaba tukiri mu ibarabara nta kirakogwa ubu twarumvise ko bashizeho komisiyo nigerageze kuko turamerewe nabi cyane turi mu gahinga abana ntibagira aho biga na twa tuzu twari twarubatse tuziriringa imvura yasaze ubu twasubiye kuza dusubira kubwira abantu ati nimuduhe indaro aho turaye uno munsi siho turara ejo ikibazo cy'uyu muryango kirazwi mu bushikiranganji bw'ibidukikije byemezwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Omer Niyonkuru atomorera abo banyagasenyi aho ikibazo cabo kiri muri kino gihe n'icabitumye icyo twabamenyesha nuko cya kibazo cyafashwe mu minwe n'ubutungane aha tukaja tuvuga yuko ku bushikiranganji atangingwa n'imwe yofatwa ubushikiranganji bw'ubutungane ubutungane butaragira ico bushikirije twarabivuze leta yaratanze amafaranga y'umuzibukiro ku hegitari zingana na mirongo ine isavye ko ibona ikibanza cayo yabihiye uwo muzibukiro byaragaragaye ko hadakwiye byumvikana yuko hari amahera yazimiye amafaranga yazimiye ibyo rero biriko birakurikiranwa n'ubutungane ahubwo ntawe jangwa bihakane byagenze uko nyine amafaranga yarazimiye kiretse abavuga ko birukanye ku nguvu aho mu gasenyi bakaronka aho babaratse indaro hari ababuze iyo bata umutwe abo nabo bagumye aho mu gasenyi aho babaye barazingagura utuzu tw'ibyatsi bafise ikibazo kuri uno mutasuro nk'uko unabivuga uwo munsi tumerewe nabi cyane kuko imvura yaguye murabibona ni nyinshi ubu nta muntu yovuga ko agifise ahahonyuza n'ukuguru haheze iminsi turi mu buzu butandukanye twiyungunganijemo hajya nyene ariko ku buryo atamvura yari bwagwe byarapfuma ariko ubu by'ukuri byarunyutse uko by'ukuri namwe murabona urushana nicyo gituma rero by'ukuri ubu tumerewe nabi cyane rwose abavyeyi barasambagiye hirya no hino abapapa nuko abana nuko mu bushikiranganje bw'ibidukikije Omer niyo nkuru abuvugira avuga ko ubuzima bw'abo banyagihugu bugeramiwe na cane cane muri kino gihe c'umutasuro ari ikintu co gukurikiranira hafi mbere hagafatwa n'ingingo mfata kibanza kuri abo banyagihugu ico kibazo rero kirazwi mu bushikiranganje kandi bajya abantu n'abantu kuko bo kuba hafi bari mu bihe bidasanzwe twebwe rero mu bushikiranganje ico kibazo turakizi imvura turabona yatasuye abo bantu babayeho mu buzima budasanzwe mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajejwe intwaro ya komine mutimbuzi kandi twaravuganye n'abajejwe intwaro ya komine mutimbuzi baravuga ati ababenegihugu nab'iwacu nibaze tube turabereka ko boba barabaho aho boba barabaho mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko begera abajejwe intwaro babe baradufasha kandi turemera ko turi hafi yabo tugomba kugerageza yuko ico kibazo kiva mu nzira byihuta naho Omeri niyo nkuru avuga ko komine Mutimbuzi ariyo yoba irafashije abanyagihugu babomoriwe amazu aho mu gasenyi mustanteri w'iyo komine avuga ko ico kibazo cobarizwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije nyene mustanteri wa komine Mutimbuzi Baseka Damiano yabwijwe rya Amerika ko hari umurwi wo muri ubwo bushikiranganje washinzwe kugira utorera umuti ico kibazo iyo miryango irenga mirongo ibiri yimuwe aho mu gasenyi ka Mutimbuzi hariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa kane uno mwaka ni nyuma yaho harinze gukoreshwa iyi mashini bica amabarabara mu gusambura amazu y'iyo miryango mu gasenyi ka mutimbuzi mu ntara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka mugenzi wacu fadeke ngundikije atwibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze ariana mu makuru twababwiye twabwiye ko igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko abasirikare batatu b'abanyamerika bishwe abandi babiri nabo bagakomereka aho hari ejo ku munsi wa gatatu igihe bari ko baragenduza umutekano wafatanije n'abasirikare b'igihugu cya niger mu mpanuko ushira urengero w'igihugu cya niger twabwiye kandi ko muri iki gihe abajejwe itohoza n'abahoza bariko baragerageza kumenya imvo zatumye haba ubwicanyi bw'akataraboneka kuva leta zunze ubumwe za amerika zibayeho perezida donald trump yagendeye igisara ca las vegas ejo ku munsi wa gatatu mu mugambi wo gutohoza imiryango y'ababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa co gutabara twavuze kandi ko perezida donald trump abandanya kwiyamiriza amakuru yatangajwe avuga ko sekretari wa departement ya leta y'amerika rex tillerson yashatse gutanga imihoho yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icuka kibi hagati yawe na tillerson ari amakuru y'ibinyoma twabwiye kandi ko umuyahuzi yiturikije ko kibombe mu bantu benshi ku musigiti uri mu bumanuko bushira urengero rw'intara ya baluchistan aho ni mu gihugu ca pakistani benshi mu baguye muri ico gitero bari mu rwi washite bari ku musigiti bariko batanga imvyino batamba imvyino z'imico kama
aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka na frederic ngundikije mugire umugoroba mwiza turabashimiye